sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyo abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii wajjin haa ta'u jechaa yeroo kanaaf xalayoota dabaree isaanii ga'an kan qabannee isiniif dhiyaanne yeroo ta'u kan isinii dhiyeessuun aan galgalee tafarii fi akkasumas girmaa'ee baayisaa waliin ta'uudhaanidha nu waliin tura.
Lijaalim Imaanaa Najjoo irraa abbaa isaa obbo Imaanaa Dureessootiif haadha isaa Aaddee Asaggaduu Alamaayyootiif Waaqtolaa Imaanaatiif Faqqadaa Imaanaatiif qopheessitoota sagalee abdiitiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomii waan nuuf filteef faarfannaan keessa kan ittaanu taa'attiin jedhe.
Faarfannaa ittaanu kan filate gammachuu raggaasaa aanaa ilgee saachiirraa abbaa koo obbo raggaasaa gafaraaf haadha koo aadde shittaayee jiraataaf raagaa gafaraaf akkasumas amantoota waldaa jiirqoo hundaaf faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera dassaalee nyandaaluu boojji dadmajjiirraa maatii koof amantoota mana jaarteetti argaman hundumaaf faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera.
Yoseef Wagii Gujii. Magaalaa Shaakkisoorraa Baqqalaa Baqqalaa Uumariif Wangeelaawwii Diidoo Jilootiif Kiyyaa Waareetiif Laggasee Baqqalaaf Duubee Gasharaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Barataa Dassee Abtaamuu Aanaa Boojjidir Majiirraa firoottan koof namoota na beekan hundumaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Nus galatoomii maamilummaan kee itti fufuu faarfannaan kee kan itti aanuudhaatti.
Burqaa Bayeessaa Gidaamirraa Obboleessa koo Dabalaa Bayeessaaf Sabrii Lammaaf Barataa Iyyoop Taaddaseetiif faarfannaa tokko qilleensa ranaaf oolchaa jedheera. Tarraqeen Raggaasaa Aanaa Sayyoorraa Aayyaa Baayisaaf Duree Raggaasaaf qopheessitootaaf akkasumas Raagaa Kumaatiif faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera galatoomisii hin Dabalaa Nagarii Aanaa Aayiraarraa Daawit Tolasaaf Dinqaa Daggafaaf Abdii Waaqoyyaaf qopheessitoota sagalee abdiitiif waldaa guutuu wangeelaa lalisaa birbiriifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Akka rakkatteetti hin haftu Yesuus hin nuufu iji kee qara laalee hin hafu Yesuus hin nuufu keessummaan taatee hin haftu Yesuus hin nuufu boqonnaa guddaa isaa siif laachuuf Yesuus hin nuufu hin nuufu hin nuufu. Hin dhufa gooftaan hin dhufa hin dhufa hin dhufa hin dhufa yesuus hin dhufa maranaata maranaata maranaata gooftaa maranaata maranaata. Maranaata maranaata yesus maranaata. Baattuu ibsaa kee qulqulleessi. Yesuus hin dhufa gooftaadhaaf haifu ofaaresi Yesuus hin dhufa misirrichi dhufuuf ka'eera Yesuus hin dhufa simachuuf qophaa'ii ga'eera Yesuus hin dhufa hin dhufa hin dhufa hin dhufa gooftaan hin dhufa hin dhufa. maranata maranata maranata gooftaa maranata maranata maranata. Maranatha, Jesus Maranatha. Onduu yoo rafe ati rafini, Jesus mufa. Bidiruu tolfadhu kophaa keetti. Yesuus mufa. Siif barbaachisa mootummaan isaa. Yesuus mufa. Hubataatu eeggata ibsaasaa. Yesuus mufa. Hin dhufa, hin dhufa, hin dhufa. Gooftaan hin dhufa. Hin dhufa, hin dhufa, hin dhufa. Yesuus hin dhufa. Jiraachuun hawwee mana koo galgalaan hawwee yoomumaan ofeessi argaa.
Tafarii Waaqtolaa Aanaa Jibaatirraa Mulugeetaa Dabalaatiif Lammeessaa Dabalaatiif Qananii Qixxaataatiif Milkiyaas Dabaleetiif Amantoota guutummaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomi maamilummaan keetta fufuu faarfannaan keessa kunooti ittiin jedhu.
Dirribaa Fayyeeraa naannoo Beenjaarraa qopheessitootaaf Baaccuu Fayyeeraaf Adaadaa. Geexee Raggaasaaf Alamii Raggaasaaf akkasumas haadha koo lalisee ammayyaatiif faarfannaa tokko naaf afeeraa jedheera. Takiluu Qixxeessaa naannoo Beenjaarraa haadha koo Cawwaaqee Kabbadaaf obboleessa koo Goobanaa Badhaasaaf faarfattoota garee sadaffaaf akkasumas Fiilxummaa Iddeessaatiif faarfannaa tokko naaf afeeraa jedheera.
Mootii Argataa Horroo Guduruu Wallaggaa irraa Abbaa isaa obbo Argataa Sandaabaatiif haadha isaa aadde Yeshii Abdiisaaf wasiila isaa Zalaalem Sandaabaatiif adaadaa isaa kan taate Jaallee Sandaabaatiif faarfattoota waldaa masarata Kiristoos haroo jireenyaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Bulchaa Asfaw godina lixa wallaggaa aanaa Gidaameerraa Abiyoot Gaaddisaatiif Biniyaam. dabalaatiif dabalaa immaanaatiif haadha warraasaa kumee kabaatiif mucaasaa boonaa bulchaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomi faarfannaa keettis eebbifamii kan itti aanu siif illeerraatti hin jedhe.
Yaaqoob Baayisaa Neeqamteerraa Yoosif Baayisaaf maatii koo hundumaa faarfannaa tokko naaf afeeraa jedheera. Taarikoo ittaanaa aanaa mana sibuu ganda waagiirraa. Haadha manaa koo Awwinee Anda'aa fi obboleessa koo Asfaa'uu Ittaanaa, Abiyyuu Anda'aa, Soddaa koo Abbabee Bayyanaa fi firoota koo hundaaf faarfannaa tokko naaf afeeraa jedheera.
Samoo. goddaanoo kootee taa tolfadhoo yesuus saatee sigaala taamaatee mul'akee doraanootaa karaa keenya taamaatee seedoraatti kukkoola eessaaluu fareessitee. Sama fasenaa keenyaa yoo kaasa fayyaadhee kolfaadhoo akkaataa.
Garramaa Kabbuulee Aanaa Jaarragaa Jaartee irraa Abbaasaa obbo Kabbuulee Bartooshiif haadhasaa aadde marartuu nameetiif qopheessitoota sagalee abdiitiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Maarqos Asaffaa Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo irraa Abbaasaa obbo Asaffaa Gammadaatiif obboleessa isaa Yohaannis Asaffaatiif barsiiftuu Warqinesh Milkiyaasiif Yoonaas Asaffaatiif Mihirat Milkiyaasiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomii maamilummaan keettaaf fufuttiin jenna.
Deggafee Taaffasaa Wallagga Lixaa Jaarsoorraa obboleessa koo Abarraa Taaffasaaf jaalalli koo Baftaayee Hordofaa akkasumas Waldaa Guutuu Wangeelaa Jaarsoof faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Taarikuu Qajeelaa Baabboo Gambeelirraa Waldaa Makkaana Yesuus Waamaa Toobbaraa fi akkasumas Waldaa Makkaana Yesuus Boondaa Gulufaa akkasumas qopheessitootaaf soddaa koo Yoonaas Maaramaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Dassaalee Dhaabaa Haroo Limmuu irraa haadha isaa Caaltuu Dureessootiif obboleessa isaa Barataa Dirribaa Dhaabaatiif Barattuu Boontuu Dhaabaatiif Barsiisaa Qananii Dhaabaatiif qopheessitoota sagalee abdiitiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Zamanuu Amadee Gidaamiirraa Waaqtolaa Amadeetiif haadha isaa Aadde Kabbabush Tafarraatiif firoottansaa maraaf barattoota waliin baratuuf eessummaan koo hundumaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomi maamilummaan kee eetta fufuuttiin jedhu.
Jalqabni dhumee Gooftaasi uumaa Gooftaasi uumaa Yesuus ati anaaf waaqumaa anaaf waaqumaa. Jireenyi sirkaa sirkaa argamaa sirkaa argamaa simaalaan jiruu furiilma namaa furiilma namaa. Jalqabni dhumee gooftaasi uumaa gooftaasi uumaa Yesuus ati anaaf waaqumaa anaaf waaqumaa. Jireenyi sirkaa sirkaa argamaa sirkaa argamaa simaalaan jiruu furiilma namaa furiilma namaa. Jirkoo namni si godhatee abdii kan sirra kaawwatee kanuun si abdatee inni bara beelaan kufaa hedduu Anis gasiin isuu adana. Anis gasiin isuu adana. Anis gasiin isuu adana. Foon qabeessi qofaan maaliif bu'aa buusa? Jaafi golgolaa eegsa daraarasa. Simboo maalii qabaa namni qofaa deemu? Yesuus gaaddisee eenyu kan beekamu? Hawwii erga kurmaan darbaa kajeelaanis dangaa qabaa gatii deemusuba Yesuus abdii baraa baraa kan qabu jireenya gaagaraa jiruu dooyora. Fonkoti hir'ate si wajjin jiraachuu laawayyaa iddoo ati jirreen lekoon dhaabbatee na boqee dubbii wangeelichaa dhiifame dhaabbatee godhadhaa harka konaa qabii anis gaasiisuu waadadha. Anis gasiin isuu waadana. Anis gasiin isuu waadana. Anis gasiin isuu waadana. Anis gasiin isuu waadana. Foon qabeessi qofaan maaliif bu'aa buusa? Jaafi golgolaa eegsa daraarasa. Simboo maalii qabaa namni qofaa deemu? Yesuus gaadhisee yookaan beekamu.
Waaqjiraa Geetaachoo Aanaa Saasiggarraa abbaa koo obbo Geetaachoo Hundeef haadha koo aadde Abirraa Shifarraaf obboleessa koo Gammachuu Geetaachuuf obboleettii koo Dashee Geetaachootiif faarfannaa tokko naaf dhiyeessaa jedheera. Ayyaana Qana'aa naannoo Beenjaarraa abbaa koo Qana'aa Deessaa haadha koo Ruufee Dirroo wasiila koo Fiixumaa Iddeessaa fi obboleewwan koo hundumaaf faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera.
Waaqjiraa Abbayyaa Sibuu Eebichaa irraa haadha isaa Aadde Dessaatu Biraanuuf obboleettii isaa Jiraattuu Abbayyaatiif Caalii Abbayyaatiif hiriyaa isaa Malaakuu Abbashuutiif guutamaa bultiifis faarfannaa tokko naaf filaadheera. Barataa Cannaqaa Guchee Wallagga Lixaa mana barumsaa Dabbasoo irraa abbaa isaa obbo Gucee bultiitiif haadha isaa Aadde Raggaatu guutamaatiif qopheessitoota sagalee abdiitiif obboleettii isaa Asaggaduu dhibbarraaf obboleessisaa Saamu'eel Baqqalaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Galatoomii maamilummaan kee itti fufu faarfannaan kees kan itti aanu dha'e.
Faarfannaa itti aanu kan filate poolisii dinagdee jiru bakki inni irraa bilbilee hin beekamne amantootaaf dhaggeeffattoota hundumaaf akkasumas namoota na beekaniif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Barataa takkaa warquu iluu abbaa booraa irraa obboleettii koo shukkee warquuf alamii jifaar fikiree alamuu fi akkasumas firoottan koo hundumaaf faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera.
Gurraachoo fufaa aanaa dugdaan irraa bilbiluudhaan waldaa amantootaa koo hundumaatiif faaruu tokko naaf dhageessisaa hidhee nu gaafateera galatoomii ittiin jenna.
Harki kee yesuus dhaabee na fuudhe. Harki kee
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenne yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Simsinaa qabee harki waaqayyoo.